Iyi ni ijwi rya Amerika. turabaramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi w'imana itariki cumi n'indwi z'uku kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu na- na gatandatu murambabarira muri studio muri kumwe nanje aloyizi bigirimana hano ni washington dc turabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uno mugoroba ni ukuvuga rero ntaco bagikora ngaha bavuze ko bahagaritse imigenderanire y'igihugu cyacu c'u Burundi nta kazi bafise ngaha ibatahe batanga uyo ni icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu w'uburundi gaston sindimwo asaba abaserukira ibihugu n'amashirahamwe vyahagaritse imfashanyo gutaha iwabo canke bagasaba impusha z'abakerarugendo iyi nkuru co kimwe n'izindi zirimwo ubwicanyi bwabaye muri komine ya mugamba ni mu ntara ya bururi turazibashikiriza mu kanya mwaramutse ubugira kandi mu burundi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu gaston sindimwo asaba abaserukira ibihugu n'amashirahamwe vyahagaritse imfashanyo gutaha iwabo canke bagasaba impusha z'abakerarugendo abo bita abaturiste yabivugiye mu bikorwa rusangi vyo kuri uyu wa gatandatu abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko iyo mvugo itesoni kuko vyereke- vyerekana ko uyo mutegetsi atazi amasezerano agenga imigenderanire y'ibihugu ni inkuru ya eloge wirika neza
yifatikanya n'abariko basibura umufurege w'ibarabara riri imbere y'ishure rikuru ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ku mugwa mukuru Bujumbura kuri uyu wa gatandatu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko bidasiguritse ingene bamwe mu baserukira ibihugu n'amashirahamwe vyahagaritse imigenderanire n'imfashanyo baguma ku butaka bw'Uburundi Gaston Sindimwo asigura ko bari bakwiye gusaba mu gipolisi kijejwe ingenzi abanyamahanga n'ibirere impapuro za ba mukerarugendo touriste mu gifaransa kuko ataco bariko baramara hariho abanyene bamaze iminsi bafata ibihano ngo badufate ibihano bakandika ko n'imigenderanire y'igihugu cacu bayihagaritse abo o kuva bayihagarika baracari ngaha mu Burundi kandi n'ibiro bahora bakoreramwo baravyugaye bakirirwa batembera ngaha mu gisagara cacu ni ukuvuga rero ntaco bagikora ngaha bavuze ko bahagaritse imigenderanire y'igihugu cacu c'u Burundi nta kazi bafise ngaha ibatahe batanga bagumye ngaha nuko bagumye ngaha kugira ngo bakore icabazanye iyo rero twashaka kubibabwira kuko baca basaba viza ya turisme hanyuma bagire turisme tubizi mugabo batazi ko baje gukora igikorwa iki canke iki umugambwe w'abadasigana iprona utemewe n'ubutegetsi ukaba uri mu itavuga rumwe na leta umenyesha ko imvugo y'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yerekana ko atazi na gato amasezerano ya vyene mu gihugu ca autriche agenga imigenderanire hagati y'ibihugu twebwe mu mugambwe w'abadasigana biprona ko tuvyakira eh, ni uko bimaramaje ubwa mbere na mbere bimaramaza igihugu uzi ingene ivyo imigenderanire hagati y'ibihugu itunganijwe ukamenya amasezerano yashizwe ku mukono i Vienne muri Autriche atunganya ingene imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi igenda ijya mvuga irateye isoni amasezerano yasinyiwe ivyene muri autriche arategekanya ingene abarungiswe guserukira ibihugu vyabo bafatwa amabanga bajererwa ahagera n'ahagarukira ivyo rero warabisomye ukabisubira birya yarayavuze ntiwobivuga ko bari n'ukwimena amaso sitasiyo nsibomana asigura kandi ko iyo migenderanire y'ibihugu iyo iba ihagaze gusa ku mfashanyo z'uburyo canke amafaranga atanaha mu burundi bworonsa ubuserukizi ku isi ikindi naco mu nk'umutegetsi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yarirengagije imfashanyo ibihugu vyemereye kubandanya bihereza abarundi mu bisata vy'amagara y'abantu ukugwanya inzara hamwe n'ibindi hamwe twofata ivyo gasito yavuze iyo atangura guhamagara ba ambasaderi b'uburundi bose bari hanze kuko nta mfashanyo turungikira igihugu na kimwe cyo ku isi ubwa turarungika abaduserukira kuko amabanga y'abaserukira ibihugu mu bihugu barungitswemo si ayo gukurikirana imfashanyo gusa batanze kuko twebwe nta mu ambasaderi tuba tukirungika ko nta mfashanyo duha igihugu na kimwe ni ukutamenya icyo umu ambasaderi ajejwe kuko umu ambasaderi ntajejwe gukurikirana imfashanyo igihugu ciwe catanze gusa ica nyuma novuga nuko batabura gukunda igihugu kuko baravuze ko ibizoshikira abanyagihugu bitarinze guca mu minwa ya leta bazobandanya babifashamo abarundi barakenye barashonje ingwara z'ubwoko bwose abandi bari mu buhungiro ivyo vyose baguma bafasha ega bo bose baguma ari abarundi si uko batemeye ikiringo ca gatatu ko baca bareka kuba abarundi urumva ntibag- ntibaretse gufasha abarundi baretse gufasha leta itemewe n'amategeko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ibihugu bigize umuryango wa buraya union européenne byafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo vyahora bironsa api budgetaire mu gifaransa ivyo bihugu vyafashe iyo ngingo vyagiriza leta y'uburundi ko itashize mu ngiro ivyo yari yiyemeje mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze ivyo navyo hakaba harimwo ibijanye no kugarukana amahame yubahiriza intwaro rusangi agateka kazina muntu hamwe no kubahiriza ivyumvikanyweko mu masezerano ya arusha patrick spirle aserukiye ubumwe bwa buraya mu burundi yasiguye ko uwo muryango ubona ko utwigoro twose leta y'uburundi yagize tudashimishije na gato muri uku kwezi kwa kane naho umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie warahagaritse imigenderanire yawo n'uburundi abategetsi b'uburundi bemeza ko ibihugu n'amashyirahamwe bifata ibihano biba vyakoreye ku mohe n'amakuru y'ibinyoma y'abatavuga rumwe na leta na bamwe mu banyamahanga bafite intumbero yo gusubiza igihugu c'uburundi mu buja eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika barakoze eroge tukiri mu burundi abagabo bane baragandaguwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uyu wa mungu muri zone muramba ya komine mugamba ni mu ntara ya bururi abayibonye bamenyesha ko bishwe ku mvu za politike kuko bari bavuye mu bikorwa rusange ibyari byatunganijwe ku bar- ku banywanyi w'umugambwe sendedefdd uri ku butegetsi ni inkuru dushikirizwa na fidelite ishatse
ku mutumba nyatubuye uyu munsi wa mungu basanze abanyagihugu baho mu maganya abanyagihugu batatu bo kuri uwo mutumba baragandaguye n'abantu bitwaje ibigwanisho kwa gatandatu mw'ijoro nk'uko twabibwiwe n'abacitse ku icumu umwe wabacitse ku icumu avuga ko abantu bitwaje ibigwanisho babasanze mu kabare aho ariko barivuna akanyota hari igihe cy'isaha nk'imwe n'inusu cyangwa saa mbiri ari mu kabari twivuna inyota acaza abicanyi baje kutwica umwe acaja nko munsi y'akabari hanyuma ubundi aca yinjira aho turi afise impoho ariko na bayinete abishitse aca aratubwira ati ubikinda mwambo mwe ngaho jewe nari impande hafi y'umuryango nk'uko kuko nari mpagaze muri kontwari jenje ndavumbuka uri hepfo ati rasi uwo yirutse acaza kurasa agenda uko nca rwego kandi kabari kari nk'imbere yako nca ndabandanya mpunga ibiziga by'abantu batatu ntitwashoboye kubibona kubera ko bagirwa n'umutekano baca bitwara mu buruhukiro mu ijoro nyine bagiheza kugandagurwa amakuru twakuye babonye ibyo biziga amenyesha ko bose bishwe barashwe mu mutwe umwe muri abo barashwe yenyine n'abo kabare bariko barivuniramo akanyota abandi babiri nabo bari abanyagihugu basanzwe bo ku mutumba nyatubuye bose hamwe uko ari batatu icyo bari bahuriye ko ni uko abanywanyi b'umugambwe sndfdd uri ku butegetsi kiretse bagandagura muri ako kabare hari abantu babiri bacitse ku icumu abo nabo batwiganiye yuko mu bapfuye umwe muri bo bari bavanye mu bikorwa rusangi byari byatunganijwe n'umugambwe sndfdd kuri uyu wa gatandatu ibyo bikorwa rusangi kiretse ko byari byatunganijwe n'umugambwe sndfdd byari byitabwe n'abanywanyi ba sndfdd bo mu ntara za mwaro gitega rumonge na bururi abababonye bavuga ko barangwa n'imyambaro y'umugambwe SNDFDD kandi ko bagenda baririmba kuri uyu wa gatandatu bari mu miduga ibashikana ahabereye ibyo bikorwa rusangi muri zone Nyagasasa muri komine ya Mugamba nyene bari bambaye bijya myambaro nyine bijya bitenge basonesheje iby'umugabo bari bagiye muri sinzi ko hari mitingi sinzi n'ibyo ari byo mu mafuso amayasi amadubure kabine yari yuzuye abantu bagenda bararirimba ngo tuzabamesa twongere tubagorore numva ko ari ibintu nyine by'iterabwoba nyine umukuru w'umutumba nyatubuye Jerome Nakarutimana ibaza ico bitero cakozwe coba gifitanye isano n'imvo za politike numvise neza aha muri ako kabari eh, n'aba barokotse bari bavuye muri ivyo bikorwa kubira bibuku ndabona na jewe yuko menga ko harimo akantu kajanye n'ivyo eh, vya politiki kuko numvise abo barokotse abanyamugambwe kandi nibo bari bavuye umwe muri abo bapfuye niyo yari avuye kuko sinovuga ngo n'ubusuma n'ukuri kuko ngira ngo namwe naho muja kuhabonera si ahantu uvuga uti hari ibintu vyo kuza kwiba abo bacitse ku icumu nabo nyine bari bavuye mu bikorwa rusange bya SNDFDD ni naco bibaza ko bagira bazire vyongeye bamenyesha ko n'ubagifise ubwoba ku mutekano wabo urabye ahandi hose baraharetse baca bazino kandi dushaka kumenya iyo baje bazana baza bibaza yuko abantu bose baba muri aka gace bashaka kuba ariyo bari bari bose ubwo babona wese naho bavuye ahandi hantu bamunye baca barasa amara gacafunga imagi menshi SNDFDD barahari aha barahagwiriye ubwanije n'ubundi butsimbiri twe turageramiwe ubiraba bakongereza abajejwe umutekano bakegera aha hafi nta kundi twobigira two kuko dushobora kwivuna abantu bafite ivyo tudafise hambavu y'abantu batatu biciwe ku mutumba nyatubuye hari uwundi agira kane yiciwe ku mutumba kavumu muri komine mugamba nyene aya makuru twahawe n'igipolisi c'i bururi laurence ngiyumva arunga igipolisi i bururi amenyesha yuko uyu muntu agira kane yiciwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu nawe nyene ari umunywanyi wa sndfdd akaba yishwe avuye mu bikorwa rusange vyatunganijwe n'uyo mugambwe ikindi yatumenyesheje nuko uyu muntu abamugandaguye bamusanze ku rugo iwe ku mutumba kavumu h'igihe c'isaha zitatu z'ijoro aho baje bahamagara izina ryiwe bongera bamubwira ko babonye iyo yiriwe imbere yuko bamurasa mu gutwi no ku kuboko laurence ngiyumva amenyesha ko amatohoza yamaze gutangura kandi ko mu gipolisi bikeka yuko uyu muntu agira kane yishwe n'abari bavuye kugira igitero ku mutumba wa nyatuye muri komine ya mugamba neza kindwi zibiri zijana atawugandaguwe abenshi mu bagandagurwa nk'uko amakuru twagiye turatohoza bivuga bahogwa kuba bamenya indakuru mu manama y'umutekano mu kwiyamiriza abahungabanya umutekano canke bagahogwa ko batanga amakuru ku nzego z'umutekano muri komine mugamba mu ntara ya bururi fidelite yishatse ijwi rya amerika harakoze fidelite imiryango y'abatwa itari mike yo mu ntara ya karusi iriko imukira mu ntara ya cankuzo abo batwa bimuka bamenyesha ko bahunga ubukene buri muri karusi aho babaye mu cankuzo bavuga ko babonye akarusho kuko ibikorwa by'imyuga yabo bibona isoko ubuzima bwabo bukaba bwiza kurusha iyo bavuye ni inkuru dushikirizwa na fideli d'antoine sabimana
iyo miryango y'abatwa ingana mirongo ine igereye ku mutumba wa nyarurambi komine n'intara ya cankuzo bose baje bavuye muri komine ya bugenyuzi intara ya karutsi imyuga bakora iratandukanye hari abacura abajisha ibirago abakora amasekuro abagore nabo barabumba inkono bakanarima habimana diedone akora umwuga wo gucura twamusanze mu ruganda rw'iyo nyarurambi ku birometero bine uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya cankuzo ku ibarabara rija muri komine ya mishiya reka nahavuye nyine kubera ha- hatamfase neza nyine hari hamfase nabi hari hamfase nabi ubukene bw'amahera nari ntabwo naro nta mahera naronka mugabo kugira ubonye data yongera make make ndayaronka eh, nkongera nkaronka naho ndima ndafise nyine gatoya nyine nza ndarima mutoboga nyine n'uduharage hanyuma nkamererwa neza Eh, ubukene bw'ibyuma nyine ibyuma nta asa ibyuma ntabyo turonka kweri hariya karusi karusi nyine kugira uronke icuma emwe sinzi uba wirukanze nyine wapfuye nabi
ariko ngaha murabironka eyi nonya turaronka nyine buke buke nyine kimwe kimwe nyine umuntu aka- akaza arakora buke buke nyine tuyisenge niyo ngabo atunzwe n'umwuga wo kujisha ibirago yahisemo kuza gukorera uwo mwuga mu ntara ya cankuzo hariya nta na kimwe naronka gusa kubera ubukene bw'ubukaca genda butuma ngahe hepfo mu mwanga hanyuma maze kubujana ntakubuta ntanikira mpejeje kwanikira ntarondora nk'amagana atanu ntaja kugura umugozi ntajisha maze kujisha ntaca ndonka nyine icyo ndya n'amahoro ageneye kurya haruhande ko hariya ikarusi byari bimeze gute hariya nta na kimwe naronka abakenyezi bo barabumba inaga ndikumana jacqueline ni umukenyezi wo mu bwoko bw'abatwa twumvise no yuko hamera neza hanyuma duto natwe tuza tuvuga ati natwe reka twimukireyo Mm.
none ubu ukora iki uje
nkoresha akazi nyine nahora nkora ndabumba tukongera tukarima Mm.
uri kurabumba uraronka akarusho gusumba uri bugenyutse eh turabironka byinshi cyane hari ubugenyo by'uko baduha muvero imwe kunaga ariko ino ba- baraduha baraduha nka muvero zine zitatu gutyo kandi ari iz'ibiharage ubu rero tubona hariya ubugenyo by'uko atanjye zari zihari nariyo ziri cyo gituma rero ubu twahakunze kuhaba gakobwa odeta ni uwundi musangwabutaka atunzwe no kubumba yaje kugerera mu cankuzo kubera iki wavuye ubugenya
twahunga inzara Mm, n'inzara ngaha mwarayikize inzara dusa nuko twaba twarayikiza bukeye bukeye muga nta kuyikira cyane kubera dutwaye ubwo bunaga ariyo mwuga wacu dutwara tunaga tuga- bakaduha udukombe tubiri tw'utugori cyangwa agakombe kamwe uganyuze utwaye izo naga wa- waras- waragaruka nyene watwaye zitanu atanu imwe ugurisizemwo umuzo wabo batwa kuri uyo mutumba urashimwa n'abasangwa bo ku mutumba wa nyarurambi twavuganye na bamwe muri abo basangwa mubanye neza yego cyane aho kubasumira n'iwacu ingero bayita iwacu nyina tuze nange inkono tukabaho two bafungura abana barafite ico baje guterera hajya eh kinini kininiya ariko benshi ubu tura- tura- baracura imihoro tukaronka icyo dutemesha bakajisha ibirago tukaronka ikirago umuntu ashobora kwifashisha akaryamako ubu virema tubanye neza nta nta ngorane zawo Eh, ubuzima bwaciye buhinduka kubera ubu baje bazana ubuhinga bwo bwo gukora imihoro cyane baka ugasanga kwatura ibibezi gusatura urukwi bwa mbere wasanga bigorana umugani cyane umuntu akagenda akakigura nk'umwisoko ugasanga mu magazine ntibiboneka neza mugani kubera ubu baje kubera ubu ubu kubera turaronka kuno dusatura tu- tukaronka inkwi umuntu atarinze kugenda hiyo kubirondera hiyo ku masoko mu magazine abatwa baje kugerera kuri uwo mutumba wa nyarurambi baramaze no kwijukira uburimyi inyuma y'amazu y'ivyatsi babamwo uhasanga uturima duto duto usanga twiharijwe n'imboga zitandukanye mucankuzo fide d'antoine nsabimana ijwi ry'amerika Iyi ni programu radio yacu tubashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu ni kuri ijwi rya Amerika ijana kane n'ibice bitatu FM Kigali mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94 n'ibice 9 94 n'ibice zibi- 95 n'ibice 2 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akadomo com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri Facebook wezi tatu radio yacu VOA akadomo kome uyu ni mwanya wa ca kiganiro ntorere kazoza mu gikurikire
nturere kazoza Jerome Niyonzima ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro ntorere kazoza ikiyago ca politike mutegurirwa na studio ijambo mu kiyago ca politike ntorere kazoza uno munsi tukaba tugiye gushimikira uko umutekano muri komine mukike imwe mu makomine yaranzwe n'imyiyerekano mu bihe vy'imbere y'amatora uno munsi tukarabira hamwe ivyiyumviro vy'ugwaruka rwo muri komine mukike ku vyerekeye itsimbatazwa ry'umutekano
mbega yemwe kukidufubuza erega turi bene mugabo umwe turakenyeye koko twiyamenyo y'abatwenzi
reka tudatevye duhe ijambo kirisi munezero
komine mukike iri mu makomine y'intara ya bujumbura yabayemo imyiyerekano mu bihe vyegereje amatora abenshi mu bayitaba bakaba barugwaruka uyu munsi inyuma hafi y'uwo mwaka haravugwa abitwaje ibigwanisho batazwi bagisibije na cane cane mu busuma bw'imihana no mu micungararo uretse n'ivyo ubutembereye aho muri komine ya mukike bugorovye arabona imigwi y'abasirikare batari bake batembera mu mitumba y'iyo komine imbere y'uko duha ijambo ugaruka rwahimukike twagira tubanze tubashikane ku rubaho ni muri komine gisozi mu ntara ya mwaro ku mahwane y'amakomine atatu mukike gisozi hamwe na komine mugamba y'intara ya bururi abadandaza baho ku rubaho baraherutse gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamwe bakavuga ko boba bari baje bavuye muri mukike abandi bati ni muri komine mugamba studio y'ijambo ikaba yarungitse mugenzi wacu terence manirakiza baramurashe akora mu kabari none n'amahera baka- batwaka twe ntayo twashobora kuronka yarashwe n'abantu baje kwiba ikiyange ikiyange uyo ni inshuti yuherutse guhura n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze aho adandariza kubera metero nka bitanu uvuye ku muji wa jenda hafi y'aho bita ku rubaho ako karere ngo karabangamiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho biba imihana abadandaza eka mbere n'imiduga irengana bugorovye mu bitero bikomeye byakozwe n'abo bantu bitwaje ibigwanisho twashimye kugaruka ku badandaza baho ku rubaho bibwe hari ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mudandaza araducira ku mayange uko byamugendeye muri iryo joro basambuye amatafari barasambura barinjira baratwara amahera atari make tuba tumaze iminsi tudandaza kuko wa gatanu ku batandatu kwa murungu menshi amahera atari make baratwarana n'inzoga no umukozi yaragombye kubyuka tuba ngaha ati twumva twugaranye turugurura bikanga uyu munsi ibikorwa birabandanya aho ku rubaho ariko rero ngo n'ubu umutima nturi mu nda baratinya kugirirwa nabi nk'ubu kubera izi ngorane ziri hose mu bisanzwe nta muntu agitekana ntitunakidandaza mu bisanzwe ntitudandaza neza kubera izi ngorane z'umutekano muke twe ntav- ntavyo tumenye ka- kuko iyo twumvise hari umutekano muke tuca twugara tuca tugenda Twa- twe ngaha twaba dutaha nka saa tanu y'ijoro saa yine ubu saa moya umuntu aba- aba yagiye yashitse ubu saa ta- saa tanu nta muntu ari bakiri ngaha none karadandaza abo banyagihugu ngo ntibaheza ngo bamenye iyo ababateye bazanana ariko bamwe bagakeka ko bashobora kuba baca muri komine mukike canke mu icungararo ya komine mugamba abo banyagihugu bakemeza ko kenshi umutekano muke uboneka mu gihe abajejwe umutekano baba binjiye mu mitumba nk'abo bagwanyi bahuye n'abasirikare cyangwa abapolisi urabona nk'uko aba baba bari ngaha kandi batagiye batagiye no muri ibyo batanabizi hagaca haza nk'imodoka y'igipolisi naho abaciye nk'umukomiseri agaca ngaha ahaciye no kuvuga uwo bihuye namba ari umwana akiri mutonya n'aho atabazi inamba baca babapakira bakabatwarira bagasaba ko igitigiri c'abajejwe umutekano cokongerezwa kugira bizere ko ubusuma n'ubwicanyi bw'aho hantu butosubira ikiyago umuheto w'amahoro siryo ijambo umushinge wo gushira hamwe
ikiganiro n'intorere kazoza nk'uko mwavyumvise turiko turaganira ku ruhara rw'ugwaruka mu kugarukana amahoro n'umutekano muri komine mukike ubu naho reka dushike muri zone mayuyu aho muri komine mukike twayaze n'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe fnl cndd fdd uprona imuhari w'ingendanyi hamwe na croix rouge none muri komine mukike hahitiye amaki mu bisanzwe ibihuha byari imbere amatora agihera mugabo kubera ko urwaruka rumwe rumwe twagiye turacisha ko tukigishanya iyo turi mu mirimo itandukanye turavye yuko atanyungu birimwo gusubiranamwo atakintu na kimwe vyotuzanira ivyo vyavuye biduha icigwa turabireka turumvikana twese tuja hamwe ubu turi mu mugwi umwe tukagirana ina- inama hamwe tugakorana akazi hamwe ndetse n'igikomye tugitabari dutabarira hamwe tukavugana kugira ngo ntihagire umwa- umwasi yo duca mu ryahuye tubanze tubaze tuti aha iwacu akahitiye byari byifashe gute murakoze cyane aha iwacu dufatiye imbere y'amatora mbere je niho noshishikara cyane niho mbona hari hashushe kugwaruka hariho abantu ngira ngo sinzi sinobita abansensa kuyoze barambari- barambabarira kuko batwigisha ibintu ama natwe tu- twagiye mu ibarabara turafata i- ibihiri turugara amabarabara jewe mu bisanzwe nari nsanzwe nkora- nkunda guko- guhura n'imihari mugabo muri iyo mihari twaca tubona urwaruka rwinshi twaronka akajya kuka kubakwega duti iyi nzira ntishika iyi nzira ntishika benshi baratwumviye ni nacyo gituma mu mvubu uye ubu havugwa eh, nagahingwe n'ukuri haragendwa naho dufite iceyi benshi baza bahatinya na twebwe nyine twaritinya ubwacu ukabona ko uvuye ngaho ukashika nka ku birometero nka cumi ukumva ubwoba wibaza ko uhura na n'abajejwe umutekano bashobora kugira nabi kan- kandi bakwitiranije ni ukuri ubu novuga yuko ico gihe imbere y'amatora ntihari horoshe ntihari horoshe n'ibi- n'imirimo imwe imwe haba ku makomine haba ku mashuri byose byarahagaze bihagaritswe n'ugwaruka bitwaje ubuhiri gusa nta nta mpuho bari bafise mumbwire mbega mu bihe by'amatora hoho n'inyuma y'amatora haravuzwe hamasase byari byifashe gute eh, je ndikwa ndikumana Dominique nkuko bagenzi banje bagiye babivuga imbere y'amatora hari habi cyane harabaye mu manifestation baraja mu barabara yego uruhagara rwarabaye mu mabarabara ikomine yacu iratakaza ibintu byinshi cyane isoko ntiyarema neza hari ubwoba bwinshi no mu banyagihugu urutaja mu mu- mu- mu- mw'ibarabara rwogo rwaba ari mu bururi mu biki bo hariho abayigumira muhira cyangwa bakikora ibikorwa byabo cyangwa hariho bakaguma bahu- bajya hamwe bakavugana ibi- ibibega hanyuma hagwaruka rwaye ntirwigize rushamirana ngo ruje hagati rushamirane bo inyuma amatora aheze niho byagiye kuza cyane cyane batakurasana ariko ntitwuvuga ngo abo bantu barasa twarababona ni amasoro yavuga mu ijoro tukabyumva gutyo nta n'umwe yoza yimanga uje n'ababonye ngo baraca ntibaraba Mhm.
reka nta na kimwe twabona twabyumva mu ijoro turi mu mihana aha imukike haravuzwe ama- inkoho amasase n'ibindi bintu biturika bitera ubwoba kumbura umutari mumenyereye hari mu gihe cy'amatora n'inyuma yayo Mm. Bo, twe twumvise amasasu umuntu yarabunda ahari amakarinda yakobuca kuko kenshi byavuga mu ijoro ku murango ntabyo twigera tubona ko ntihari muri mwebwe nyine urwaruka ko ngaha aya aya ni ukuri ariko ntabyo twomenya bo nka jewe ndabyo aho mba abatubanye ndibaza ko atagwaruka rwaba rwarimo Mm, kuko n'igihe cimyiyerekano wasanga bafise ubuhiri cyangwa amabuye nta nkoba baba bafise uyu munsi naho nyine abantu baravuga bati nimukike aha." n'ubu wokumva ngo hari abantu barenganye bitwaje inkoho canke batera ubwoba jewe nkuko ndabyumva ndabyumva nk'ibihuha kuko nk'abo bantu bavuga ntabwo turabona twebwe ngahe mu kike kenshi bavuga ko baza mu ijoro hari abo baba bavuga ko ari abasuma kuko ngaha amaja hafi nk'iyo tuba ngahe mu kike nta baraza ngo ngaha bariba mu mabutike y'abantu umuntu bakibaja ko umuntu kumwiba bazi ko baba bafise nk'amahera bahagenda bakamwiba mugabo ni abantu baza ari nk'abangahe usanga bashika nka batanu nk'umwe ukumva ko hari umwiba bafise nk'inkuba ari umuntu umwe twovuga yuko yoco bari nk'ikirobero bari nk'abasuma ariko tuba tubyibaza twebwe nagira ndababaze umuntu arabye amakuru amaze igihe avugwa baravuga bati aha mu micunga ararushika hariya mu ijenda hose kwibarabara ry'igisozi n'ahandi hose bavuga bati hari abantu baje bara- bariba hari abantu baje baratera mu ibarabara abantu bariko bararengana bakavuga ati abo bantu tubaravye baje bazana ni mukike je nitwa ndayikeje alex mu bisanzwe ngaha muri komine yacu ya mukike ivyo bintu vy'abantu bagwana ntivya- ntivyigeze urwaruka rubijamo gusa hariho abantu baja kwiba nk'uko ba mugenzi wanjye yagiye arabivuga baja kwiba mu mazu bakurikiye umuntu afise amahera cyangwa amabotike bajya bafise amahera hama hakaba n'abandi bagom- bat- twofata yuko ari nk'abatoba tukavyumva hirya yacu babivuga mw'iradiyo jewe nitwa kabondo lucien ndi umuvuka komine iyo numvise yuko bariko baravuga ko hari abantu bagiye gutera hanaka bakavuga ko baje bava mu kike jewe birambabaza nkarira mu nda nkarira atawe ndayaha kuko ni igitutsi gihambaye cyane Eh, ubwacu dutangura gusuzumana kandi turazinanye iyo dusuzumanye tukabona nakaraha nakaraha nakaraha hamukaza bumva ngo ngo abanyamukike bateye aha urumva ko niceye kandi rero icyo cyeyi kugira kituve ko bo, kumva ari peti ngira ngo imana izodufasha ukuri kurateba mugabo utari kuraje habona je harageze igihe ndabwira musitani nti mu gutanga indangamuntu aza araraba abo ba- biyandika ko ari abanyamukike kuko hari abo usanga bavuye ahandi ari nk'abakozi akava nk'ingozi cyangwa ikaruzi akora ino agaca aza kurondera akarangamuntu babafatira hariya ngo eh, eh, ni umunyamukike icyo ni cya gitutsi kandi icyo kintu musitanteri yadukundiye arakidukorera abaha indangamuntu bose ubu uye babanza guca ku mukuru w'umutumba akabaha urwandiko ko baba aho hantu abazi n'itangazo yaciye arimanika nitwa ndowezi diodone jewe iyo numvise bariko baravuga yuko abantu bahungabanya umutekano bava muri mukike birambabaza cane kuko iyo turiko turabiraba nk'abantu kenshi bo muri mukike naho mutamuzanye n'abantu benshi muramenyana ahantu- ahantu bamwe bamwe musanga mumenyeranye aba bajene benshi muramenyana kubera murahurira ku mashuri murahurira mu bintu bitandukanye mukamenyana urashobora kumenya ati naka iyo bari muri ibi nuka iyo bari muri ibi kubera muravugana benshi mubamuzinanye ugaca usanga abo bantu niwe ntabwo uzi muri abo bavuga ugaca usanga muri abo nta n'umwe umenyamo usanga ibyo bintu ucafuza kumina kuvanga na abanyamukike nko bashaka kuvuga ngo bava mukike mukike ari mukike umusozi mukike uri hariya ayi mukike uhona uhaza mugamba na mukike usanga ngo bava mu mukike ugasanga si mukike komine uwo musozi uri- ushobora kuba uri no muri mugamba ushaka kuvuga wava muri mugamba uhaza muri mukike guhungabanya umutekano muri mukike ntawe ubimenya abo bantu kuko ntawe urabamenya n'ubu gushika ubu ubuye aha uko twahabonye na cyane cyane ku migoroba turasanga abajejwe umutekano bagwijwe tuvyumva gutega dominike ugiye kuba abajeje umutekano barabongereje ni byiza cyane kuko iyo bimaze kuvugwa ati turabona ko ari ibimenyetso by'umutekano muke na cyane cyane urabona ibi- iyo byagiye biravugwa byarashyitse ngaha muri mugamba byashyitse ngaha muri mugamba ayo barashika bara- bakajya kwiba bakagenda mu ijoro bakiba ku badandaza mu- bakarasa insasi zikaba ziravuga aho muri mugamba agaca avuga ati "Eh, nyabuna abantu badutera bava muri mukike ati "Ni nacyo gituma ubona abasudino babagwije bakaza ari benshi kuko muri mugamba bavuga ati bava muri mukike badutera natwe tukavuga tuti abo bantu bo muri mugamba baca bavuga ati reka rero ko bazinye abajeje umutekano bakwiye reka ba- barabe abo banye- abo bagwanyi aho bariko ndazi ko nukuri vrema twe twarashimye kubona barabazanye baducungire hamagaruke umutekano ugaruke nkuko byari bimeze urakoze kirisi munezero n'urwaruka mwariko muraganira ku vyerekeye umutekano muri komine mukike mu ntara ya bujumbura reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza cuno munsi jerome niyonzima nti mururanige mu banyu no mu vyanyu naho butaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
bagenzi mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twateguriye umwanya niho bigarukiye turabashimiye mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya amerika kuri mikoro mwari kumwe na aloyizi bigirimana fatumasi karara niwe yadufashije gutunganya ibi biganiro murakoze mubwire umunsi mwiza